gushyiramo ikifumba y'ubukire duherukana maritina afata umwanzuro wo kuzagaragariza rusiya ko atari ikiremba ese mama amaherezo yaje kuba yaye mukurikire umukino
kanyi karame ntabwo wambwiye ariko ko ibyawe na kagina byaje kurangira ariko se nzajye nawe urumva se byarangira bite kundi naranyonyombye nifatira umwana njya kurara kwa maritine waraye kwa maritine Mm.
ubu niho waraye ahubwo ndibaza ukuntu nzabigenza pataro nambwira gucyura inka yangabiye siko mbona akagina yanangiye rwose ntayishaka mu rugo rwe ariko kanyi uzi ikintu ntekereje Eh, reka nkwereke sibyo mm, ikiraro tucyubaka iwanjye urumva hanyuma eh maze nzayikuragirire hanyuma ubundi tuzareba uko tuzabivugana Eh, nyama rero ngo ngo ntiwaba umbyaye muri batisimu uko se Ah, ngo- kapataro araje Eh, eh, eh.
mwahageze Eh, twahageze Mm, twari temye kubera akazi twararanye
noneho kankindi yabera yageze hano kare njye se ahubwo njya nyererwa ryari Twizinduye rwose keretse igihe nagize impamvu ikomeye Mm, twizinduye pe reka ibyo tubyihorere si igihe cyo gushora urubanza ariko waramutse waba
mwaramutse
none se mabuja iki senza ko nta masafuriya tuza gusukuriramo imibyaruzanye harya kankindi nagende kuyazana nuko ari bugende yikurura ntagaruke vuba twatuma undi mukozi ari kunyaruka kuki se we yagiyeho hari umukozi uhararuta ntiyikurura agume kabe kamunaniye ariko nimubanze mumbwire uko mwagabanya imirimo imirimo yo twayigabanye Mm.
ubu urumva njye ubu ndayobora itsinda ricukura imyobo Eh, nanjye ndayobora itsinda rishaka imibyari ariko jya ucecekaho si wowe mba mbajije kankindi ngewe uzabaze sinkunda umuntu uvugaguzwa uzajya usubiza ariko nkubajije urabyumva ibyo twakubwiraga nyine bo barajya gushaka imibyare baze bayisukure baramenya si yo bagomba kuzana niko kankindi karame ngaho noneho vumvura imibyari ikwiriye guterwa murayimenya yego ubundi umubyare mwiza uturuka mu rutoki rwiza kandi ku nsina itarwaye
ibyo gusa Eh, imiterere yawo ni uko uba ufite inguri nini n'utubabi duto dusongoye hanyuma se uba kandi ufite uburebure buri hagati ya santimetero mirongo itandatu kugeza kuri santimetero ijana ibyo avuga ni byo senza nibyo byaravuze Mm.
gusa akantu gato yari yibagiwe kuvuga ni uko umubyare utoranywa guterwa ahandi wakagombye kuba utandukanyijwe na nyina byibura nko muri santimetero icumi ubwo se wumva yabyibagiwe ko ahubwo ari uko atabizi nyamara ndabizi nyemere ndabizi nibwire ko ibyo mumbwiye byose byubahirizwa muranyumva Ah, turabikora rwose mama.
Mm, cyane rwose naho ibyo gusukura mwambwiye byo ngo bimeze bite ibyo gusukura Mm.
urumva nyine umubyara uvuye mu murima ntiwakwizerwa ko uje nta byonnyi uvanyeyo nk'amagi y'ikivumvura afashe ku mizi bityo akazabyara igishorobwa kimunga urutoki ibyo nabyo twabikoze.
senza Karame ibyo mama.
nabyo ni byo koko I- ibyo avuga nibyo pe ni ukuri kw'imana Eh, niyo mpamvu nyine mbere yo gutera umubyare Mm.
tugomba kubanza tukawuhataho imizi yawo yose ndetse tukawusukura n'amazi y'akazu yazo tuba twabitekereje pe senza Karame ko ibyo bintu numva bisaba ubwenge n'ubushishozi kuki atari wowe babihaye mbese ngo ubihagararire reka rwose kanyenda agahagarikira ibyo gucukura imyobo byo bidasaba ubwenge ariko nabyo nta kibazo rwose nabikora mpabuje nk'uko mubivuze nuko nabyo baza kuvangavanga itaka ryiza n'iribi ariko nyamara nyamara iki se akazi ugomba gukora ntukazi harabura ikintu ugatangire ngewe ntuzanzaneho ubudode bw'abagore ntabwo ndi mugenzi wanyu de ariko turabizi rwose mpabuje noneho ubu ni ugukora cyangwa ukarorera urumva mujye mumenya ko akazi kabuze de turagakora rwose uyu mabuja ni ukuri tu ntuwirakara rwose nimushaka mubikore cyangwa mukareke hari ukabengingira se niko sesenza karame mpabuje reka nigendere mu kanya ndagaruka kureba aho mubigejeje ndashaka ko kandi mutangira gutera amari murabyumva yego rwose mpabuje turabikora rwose pe kandi neza rwose wishimye
Yabaga yewe nanjye ndumva uriya si umugore n'ibamba kwa jaje Ha, ariko aranyikoreye si gusa icyo mvuze cyose ntizibaho aha uri se hagati yanyu ntuzi uko biba bimeze aha ndiri wasindaye sinicecekeye
ese mwamaze gutera senza yego paturo ubu rwose nibwo tukibirangiza twabinogeje neza mwamenya ikigero cy'ubushyuhe se bw'amazi mwasukurishije imibyare yego bose rwose twabyitayeho Mm.
twakoresheje ya tekiniki mwatwigishije dutera imyumbati aha Eh, twometse agashashara ku isuka dukoresheje umushongi wa buji aha Eh, noneho turambika mu mazi turacanira Mm.
kugeza ubwo agashashara kaje komoka kuri ya suka Aha.
ubwo noneho twahise dukuramo umuriro turangije dushyiramo ya mibyari nyine muri ya mazi ashyushye okay Eh, Eh, mwayimarishijemo igihe kingana iki ah, she- twabyitayeho rwose twayimarishijemo iminota makumyabiri ni byiza rwose Eh, Mm. kankindi se ko ntamubona kankindi u- usanze aribwo akigenda ajyanye n'ikipe y'abagiye nyine kuzana icyayi okay Eh, muribuka ko mu gusasira musiga intambwe eshatu z'ikiganza uhereye ku gitsiko cy'umubyari yo paturo rwose turabyibuka turabyibuka cyane Mhm.
Eh, turabizi ko igihe tutabyubahiriza mu gihe umubyare wazajya gushora imizi uramutse wumvise isaso hafi yawo waza uyikurikiye bityo imizi ikaza hejuru aha isomo ryaracengeye oya rwose twarumvise pe Oh.
ni ukuri hanyuma ndabizi ko kuwukata byo mutakwirahira ngo murenze igipimo Eh, oya kuko muba mubizi neza ko naza nza kubigenzura oya rwose paturo twabyitondeye nabyo Mhm.
Eh, nawe ushaka wongere rwose rwose uzu- ufate upime rwose urebe ni santimetero makumyabiri twazipimaga neza tukabona gukata umubyare
ariko shasenza Ih, ni ukuri ubwo kwibaza.
se ndapima mpime n'ubu- n'ubu byakuzimu Oya, na- na- rwose pe nta- twateraga umubyare mu bujyakuzimu bwa santimetero makumyabiri neza neza neza zikagwamo bye bye bye bye bye Ih, mbese haba mu bujyakuzimu haba igice gisigara hejuru y'ubutaka byose twabipimaga intambwe y'ikiganza yuzuye ibyo ngomba kubyizera kuko n'ibigaragarira amaso ndabona ari byiza aba nabikoze neza rwose ere gutera imbere natwe twatera imbere hose mwagiye mukata imibyare ku buryo buberamye neza pe kandi buteye umugongo icyoko cy'imvura bose ibyo rwose turabizi turabizi neza ko tugomba kwirinda ibitonyanga by'imvura byaza byihonda mu ntimatima y'umubyari Aha.
icyo turakirwanya rwose burundu urumva kandi noneho turabizi ko ari ngombwa ko amazi agomba guhita ashoka nta- nta- nta- ntarekemo nabyo turabizi niyo mpamvu iyo dukata tuberamishije Aha.
igice kirekire kijya mu ruhande rwo mu cyoko cy'imvura Eh, nabyo turabigenzura okay bivunika ndabizi ko ubizi ndagerageza rwose patro
none se maniho ndakumva mu urumva koko narakosheje ubu nari kure kuri amushenzi ngo nisenzage agakomeza kunshingira ibiti mu rugo nk'aho hari akazi namuhaye kagi rwose warakoze kubishingura
kanyi karame kumona se uje wenyine iyi n'abandi baraje Eh, nagira ngo nshingure babone ko bagomba nabo kwihuta okay musanze rero maze gushima ibyo mwakoze yo murakoze gushima patro turagerageza Mm.
bigana ariko se kanyi karame numvise ngo umwana uherutse kubyara n'uwanjye utantumyeho uwo nze mwita izina ye baba mana yanjye we ibyo bintu byakugezeho none se patro ibyo bintu wabyumvise koko wabyumva nyine Ni- nimwe mufite amatwi yo kumva mwenyine se kuki se muzi ko ibivugwa mu byumva mwenyine mwarangiza mukanabimbisha ariko pataro ibyo koko ni ibintu byo kukubwira none Eh, rwose nanjye narabyumvise ariko nayo nasabye imana ngo ibyo bintu ntibizakugereho
Eh, byangezeho rero ubwo rwose ntabwo wasenganye ukwemera guhagije yewe ndumiwe ni ukuri wabuza abavuga kuvuga se aha ntabwo wabuza patoro ntuzi abantu ahubwo ikibazo ni ukumenya aho byavuye aha buriya hazamenyekana kuri twe Eh, ngaho nimusigare mu kazi mugende nta bundi patoro abantu b'ino aha ngaha rwose ntubazi ntubazi eee koko patoro wacu niko kanye karame buriya ibi- ibi bintu wowe ubyumvise ute
reka arabivuze numva nguye mu kantu ariko rero nta gihe icyo ntasobanukiwe neza kanye Eh, buriya patoro yabihakanaga cyangwa yabihamyaga uti ugeze ngo iki senza nawe se hari ukuntu ubikeka oya narabyumvise kanye narabyumvise nk'abo bose shwi senza nawe koko kanye rwose nkubwije ukuri kw'imana ni ukuri nanjye niko nabyumvise ubyumvise se urabirwanya cyangwa urabishyigikiza ngewe ubundi se ko ariyo yayo wabikuye he Ah, nabikuye ariko kanye ubwo kuko si umugabo wawe wirirwa ugenda abikwirakwiza ahantu hose Eh, kagina atamuzi si kagina nyine Eh, ugira se abagabo bangahe kagina ariko agenge ntumuzi reka nyenyere nze ndwane nawe arabeshyira urugamba ashoje ntazarutsinda
dore so do waye iki Eh?
dore se nzajya arizanye do iki kiri aho kibwata bwata Kiri- ni ku kiribaye iki kiri do reka bandi we kizanye se ikisukuza cyikoreye amajigo uboshye inturo yo mu rubiri n'amagambo nk'ayo ufunguwe yo kanyago ese mwiriwe ariko ntabwo twiriwe nta tureba iyo ureba urabona twiriwe kunyuka inabi se mu kabari nawe urahanyirukana nk'uko wanyirukanye iwawe ahubwo utanarebye neza nanaguhundira hano nk'uko umuhanda utyo rata reka nkwicare iruhande maze nkubite nkwegereye ibitabo binakugora uhaguruka iyi noneho noneho wahira muri akazihamagarira abantu b'abagabo ba- ba- bakurura nta kintu si ubundi wavuze bakaguha intebe yawe ko mbona ndabona uvuze mwarimu na nzima ahubwo wabongere U- umva sha mpera abagabo buri wese cyangwa mwongere icupa Hmm?
mva se nzajye mubwire Ikize kandi mubwire mubwire kandi unyumve izo nzoga turazinywa ariko umbabarire ntuzigire ka magambo menshi kuko ndakuzi umbabarire rwose Ni icyo kibazo nimushaka mumbwira tuzinywe buragi tuzinywe butwi buturi ntacyo bintwaye pe nta mpamvu yo kuzinywa buragisha si icyo mushaka abantu b'abagabo banywa inzoga bacecetse zawukoze si nk'ibyo ahubwo tubonayo impamvu yo kukubaza impamvu wajyanye igitero kwa kageni yewe se nzajya njyana wowe nyine igitero wowe nyine
kumanika ariko ubu kumwubakira ikiraro koko ni ukugaba igitero rero kugira ngo kujya umukamira inka oya mani unyorohera gato ngira icyo mubaza niko ushaka Mubaza.
unyubakira ikiraro nkandi si uko njye nigeze mbigusaba ubundi Eh? ariko ubundi iyo nka y'agasuzuguro wowe, niko shaka shobuja arinda a- ak'umugore wanjye hari inkwano n- nigeze mwaka ese ubundi yavuze nka mumuhera ubuntu ko no mu kinyarwanda n- n'umugeni w- w'ubuntu aba ugiye gutanga umugore sha umuzane mu kabari urumva usenda uvuga umugore wawe n'abana bawe bose wanjye umukure mu kanwa ntunyumvira mani ntunyumvira ariko ariko singu- singusuzuguye urumva ariko sha bosi wawe wamugize iki muri kano gace birowirwa urata wamugize igitangaza niko senza bose wawe buribona ari igitangaza ki ku buryo umuntu umuntu atamuvuga Eh.
Eh? ko amafoto ye ahubwo ariyo yamu- yamurenze ariko ba uribona ari ari umuntu ukwiye icyubahiro cyaheze uzi ko nakomeje kubikerensa ngira ngo muri ikiniro ubanza rundi uvuga ariko utari bosi wanjye mugaga Mugaga se, mugaga, ni mugaga mugaga.
uvuga ndaganya abakizi kandi njyewe reka mubwire Iki?
hari igihe muzantera umujinya umunsi umwe sha mbakorera akantu nkora akantu yababa we kagi reka nkubwize ukuri urumva umujinya ndagutera nawe ukora none ako kantu turebe Eh, ari- ari- ari- ariko ubanza ubanza utanze sha sha senza sinkuzi nyine ngaho nyereka nkumenye urambarirwa sha senza babarerwe cyose barakubeshye urumva nuko uvuze nuko uvuze kagi ni ukuri kw'imana nuko mvuze urumva ngaho ni munywe izi nzoga z'ububwa nabaguriye hanyuma mureke munyereke ako kantu muvuga yewe muriyemera gusa wowe na gahino uyu nguyu ugambanira umuvandimwe we niba wadata we mana yanjye mana yanjye we ukaruka cyangwa ndigahindi sha muceceka ababwira ukuri senza ndigahindi sha ndigahindi mwitabire se mwitabire atinyuka umuntu umuntu umuntu uhuguza mukuru w'umurimo koko nabona ijambo ari kuvuga cyangwa akagenda Akagenda n'uwo yemera akagenda akaryamira ukura kureba kubera utuyoga umu- umusengero njye nabona i- amazina mbita mwebwe nabona uko bavuga mu banyamitwe ibisambo mbega agasuzuguro we Ari- ariko ariko senzaje we ni- niko sha Iki? Numva.
Cyangwa nuko nta sesemi mfite nzizoga wansegereye zose nahita nzigira esesemese wayikura hehe Eh, u- u- umunyenzaro ugira isesemese wamubonye hehe ndahana rwose nazi kuguriye ngo ushire irari nimurya kandi bizahawe
muzumva ariko uguze ko wandakaje senza kurakara rakara Sha, ubu tugiye gahunda zose ngiye kuzihita nzihutisha noneho nkwereke ko kagina shandi ntavuguruzwa sha ntabwo mvuguruzwa sha kaji kabi kabi nyamu abari ndagukabirije nawe Eh, umva Eh.
ye noneho ndagiye ndagiye mu- sha, ndagiye murumva ibi- murumva ibirakurikiraho sha muri kumva mukurikira amakuru kuri radiyo na televiziyo sha muramenya uko byagenze we nyana yewe umva sha barakubeshye
cyorere kagina ko atahanye uburakari kandi kankindi nawe akaba amutegerezanyije ubundi ahura urugo ntirugiye kugurumana ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri